hello my beautiful country people. how na day? my people, i dey greet una according to na time depending on where you for They wash me my country people, oh hmm i don't bring another gist come oh my people, not be small thing, oh my country people, oh hmm our ogbonge our ogbonge When they say ogbonge queen wey dem dey call tope im ex husband don't revisit their case again oh my people no be small pepper body dey worry the man o oh. people come say if na you pepper body no go worry you how woman go leave children pikin of uh, three months all in the name of say you want to go marry eh na all my people no be small thing o oh. my country people una know say queen tokpe bin don marry before bin don marry before he and him husband dem get small gbegerity my people o oh, according to report dem say dis tokpe Now for lagos state now im they work for um, under one ministry They they anchor one program from um, health matter uh-huh, on health matter for lagos state They say even when he did for that lagos state now so one babe like that, yeah and they drag the commissioner of health two of them they drag the commissioner of health no be small tin they tin cause scandal ha many people say now, wow all this yoruba no be all the yoruba women no bet how can somebody dey inside husband house dey kerewa dey commit adodo hmm no be smart, you know. my people o so the matter when e be say um, e dey ground be say they say um, by husband talk by husband don't sue um, Kabiyesi uh -huh, he sue Kabiyesi and talk by because of and um, by want to collect uh, the, the two children when e be say born for her, my people Oh, when I don't see this kind thing when mama when he born pikin pikin now, three months how can three months old pikin how can three months old pikin my people When I reason this you oh. know. how can three months old pikin woman leave three months old pikin go follow man say na marriage my people o oh, i no believe this thing oh, when i hear this thing when i hear say dem say tokpe tokpe pikin na three months he leave and go marry kabiyesi my country people o oh, dem say wen tokpe dey for that lagos when he get gbegerity for that in office he come leave im office park go um, he come leave im office he come park go ile ife as e They say the first visit when he visits uh, Ilefe, uh, um, according to waiting people, they even they talk, they say, uh, Kabiyesi jazz say na jazz. Say Kabiyesi jazz use jazz on her. Say he get one tiro wey Kabiyesi rub for for face. Once say rub say all these women maybe say they rush for land to go marry him. Say no be their clear eye. Now I say na lie. That one I no believe. It is it, it's, it's their clear eye because one. dem dem wey you dey see so dey want fame dey want fame uh -huh. that is why nobody charm anybody na wetin i believe be that so my people according to report they say so as uh, tope enter palace na so e no gree come out again then e meet ronke for inside the palace e meet lola e come dey follow dem dey struggle kabiyesi no be small quarrel where cabbage dey separate no be hey, eh, my people una don una no go feel surprised now una don see wetin queen naomi dey see una don see the thing wey be say queen naomi don take im eye see for if na you dey marry man different different women come surround your compound yes because uh, that palace wey dem dey na the same area so different different women come dey for different different quarter like charlotte where KBC dey dey run package with them if you be young woman like queen naomi you go even fit stay that kind you go fit stay that kind one you not go fit because the matter get as e be so my country people o no be no be so uh, eh, tope come finally go marry uh, eh, oni now even when tope want to marry oni They say tope s husband come they beg and tell and say make he consider the the children make he consider the picking. mostly this one when na small picking when na how many months old for where tope no hear tope say im husband na anyhow man na ye ye man na nkpokoro man say they dey do anyhow say he cannot marry him the man beg today own beg tomorrow own for where so since then the man come dey a bit frustrated how woman go just leave am in where be say young man In where be say him be young man leave am now according to reports, people pipo bin mock the talk. They say how you go leave young man when i be say you you go where now only you the marry man you can't go enter marriage where be say una be six before e go reach your turn before e go reach your turn they say now wow this kind desperation you know, you know, you know, you know gel at all you know pure what kind of level of desperation be this one when it be say person will leave husband Now some people they say ah not be by like that oh. what of if it be say the husband they uh, abusive everything but people say na lie because from if una watch Tope very well no never come and say him husband do am anything no ojú a long throat big eye fame all those kind of thing na im e lead to na im e lead to the reason why be say Tope go marry Kabiyesi una see am now say <coughs> as he marry Kabiyesi una see the way he dey do Effizi dey visit Innocent motor dey do her. Uh, gbogbo tigbo charity home many many many many things just dey take am take dey cash out people say na all those things na she just want to she just want level una dey say am so levels she just want levels she want to get levels so so na be all those one no be say na na na uh, the husband do am any big thing oh, uh, maybe the the former husband no get levels una know am e fit if you be say you no get the levels the kind of connection when it be say she she dey find so my people when oh, I know say we we the sixty say amebo group of company anything wey we hear we go come we touch lighter. i know dey here to come insult anybody but based on wetin dem talk oh, but my country people the question wey be say i want to even ask now be say the thing when it be say Queen Tope do e good if you be woman if you get two three months old picking for hand you go feel leave that picking go marry eh you go feel leave that kind picking go marry Yeah, it really worth the stress It really worth the stress so and um, if you be person where be say you really love your picking, you go feel do that kind thing say you go just leave picking of three months come go marry another man so my people oh the cocoa of this whole thing now be say talk my husband and i know say the man be don come out before if e be say the man don't, they they they maybe frustrate don't hold on, the prepare don't hold on. go all come out again don't start say no go gree o oh. say kabiyesi collect im wife kabiyesi collect im wife for him. Yeah, my people no be smart, you know. so we never hear from the from uh, eh, by all this allegation counter allegation and the rest of the say put on top of her head we never hear from her from her all this matter will be said. bring come now, allegedly Then say dem no say unto aproko matter All right, my people Now this now say make i carry come torchlight this now morning gist in case you never um, share or like this video or subscribe to our channel here na where we dey torchlight things when e be say It has to do with Palace of Oni of Ife and other um, trending gist where we say it happen for Niger. Wanna have a nice day. Bye.